radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda kandi mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose muradukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa com kutugezaho ubutumwa cyangwa ibitekerezo mwakoresha aderesi yacu radiyo yacu at gmail com hano muri studio ya gatanu fasigabiyeho ariko ubugenzuzi bwa gahunda justin ari ku buhanga bw'ibyuma aya makuru ahagarariwe na edi rwema naho ngewe mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndabaramukije mwese mbaha ikaze ku makuru kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika nko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ukwa kabiri ukwa gatatu nta na rimwe dufise munsi y'abantu mirongo ine bishwe enda muri ayo mazina ntibanye ku muntu n'umwe akihari
uwo ni Pierre Claver Mbonimpa uyobora ishyirahamwe APROD riharanira uburenganzira bwa muntu aremeza ko mu Burundi hakigaragara ubwicanyi u Rwanda rwatangiye gukingira indwara ya Ebola naho mu nkambi ya Nyarugusu icumbikiye impunzi z'abarundi muri Tanzania abakobwa bari munsi y'imyaka cumi n'irindwi batwara inda cyangwa bagashyingirwa bataruzuza imyaka y'ubukure tubafitiye n'andi makuru mu kanya gato ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho leta y'u rwanda yatangiye gahunda yo gukingira indwara ya ebola kuri bamwe mu bakozi b'urwego rw'ubuzima bikekwa ko bashobora kuba bahura n'abamaze kuyandura ibi byabaye mu gihe indwara ya ebola imaze igihe ivugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko leta y'u rwanda yo ikavuga ko iyi ndwara itaragera ku butaka bwayo asa umutakaboye ni igikorwa kibera mu burengerazuba bw'igihugu ku mipaka yegereye repubulika ya demokarasi ya kongo minisiteri y'ubuzima ibinyujije ku rukuta rwayo rwa twitter yanditse ko uru rukingo rukiri mu rwego rw'igeragezwa ruzahabwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bakorera imirimo inyuranye ku bitaro ndetse n'amavuriro matoya uru rukingo kandi ruzahabwa abaganga bakunze guhura n'abarwayi bya hafi nibo bazatangirirwaho n'iki gikorwa hakurikiriyeho abandi bakozi kugera no ku bakora amasuku ku bitaro uru rukingo rwatangirijwe mu mujyi wa rubavu wegeranye bya hafi n'umujyi wa goma wo muri repubulika na demokarasi ya kongo iki gihugu kikaba kimaze iminsi kivugwamo iyi ndwara ya ebola ndetse bivugwa ko abasaga magana atandatu bamaze guhitanwa nayo minisiteri y'ubuzima ivuga ko ifite inkingo ibihumbi bitatu zatanzwe ku nkunga n'ikigo cyo muri leta zunze ubumwe za amerika merike leta y'u rwanda igasobanura ko ebola itaragera ku butaka bwayo ariko urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi rushobora gutera impungenge minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba mu ntangiriro z'uku kwezi yari yabibwiye itangazamakuru icyorezo cya ebola kiri mu gihugu cy'abaturanyi igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kandi akaba ari indwara yandura cyane akaba ari indwara yica vuba imaze kwandurwa n'abantu bagera ku gihumbi na mirongo inani na barindwi muri icyo gihugu muri bo mirongo itandatu ku ijana bakaba barahitanywe n'iyo ndwara ariko nanone abagera kuri magana atatu mirongo irindwi bakaba baravuwe bagakira waterwa urukingo utaruterwa kugira ngo wandure ebola ni uko ujya gukora mu matembabuzi y'umuntu ufite indwara ya ebola udakoze muri ayo matembabuzi ntabwo uzayandurira mu mwuka ntabwo uzayandura kuko mwasangiye n'udakora mu matembabuzi amahirwe yo kuyandura ni zeru ku ikubitiro urukingo biravuga ko ruzahabwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bakabakaba ibihumbi umunani bagomba guhabwa uru rukingo mu gikorwa giteganije kumara hagati y'amezi atatu n'atanu dr mazarati jean batiste ukuriye ibikorwa by'ubuzima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc ari nawe uzakurikirana iki gikorwa cyo gukingira asobanura uburyo uru rukingo ruzatangwa uzajya gukingirwa wese tuzamufatira umwanya wo kubanza kumenya amakuru ye y'ubuzima kuko hari abemerewe gufata urwo rukingo n'abatabyemerewe nk'abagore batwite abagore bonsa nitumara kumusobanurira tuzamusinyisha ko yemeye neza urwo rukingo namara kurufata hari abaganga bateganyijwe kugira ngo bamushyire muri obuserivasiyo iminota mirongo itatu iyo minota mirongo itatu nirangira tuzareka uwakingiye watahe wimuhira nk'ibisanzwe hanyuma hari abaganga bateganyijwe kumusura gatatu ku munsi wa gatatu ku wa cumi na kane no ku wa makumyabiri na rimwe tuvuga yuko iyo birenze umunsi wa makumyabiri na rimwe umuntu yarahawe urukingo aba yaragize ubudahangarwa buhagije n'ingaruka zagombye kuba zarabaye izizamubaho nyuma y'iyo minsi zitazaba zitewe n'urukingo uretse abakozi bo mu rwego rw'ubuzima biteganijwe ko aribo bazatangirirwaho mu guhabwa uru rukingo minisiteri y'ubuzima ivuga ko uru rukingo rushobora guhabwa n'abandi banyarwanda babyifuza mu gihe baba babyemeye minisiteri y'ubuzima ivuga ko uru rukingo rukiri mu igeragezwa bityo ruhabwa umuntu wabyemeye amaze no gusobanurirwa imikorere yarwo icyo rwamurinda n'ingaruka rushobora kumugiraho uru rukingo ruje nyuma y'imyitozo myinshi imaze igihe ihabwa abakozi bo kwa muganga mu duce twegereye umupaka wa Congo iyi myitozo kandi yanahawe bamwe mu bashinzwe umutekano bereka uko bakwitwara imbere y'umuntu bakekaho indwara ya Ebola ndetse n'uko bafasha uwo bigaragaye ko yanduye iyi ndwara Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali Ijwi ry'Amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika ribajyane mu burundi aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu aprod uri mu yo leta yahagaritse ariko ukaba ugikomeza gukora wemeza ko ikibazo cyo kubangamira uburenganzira bwa muntu gikomeza kugaragara muri icyo gihugu uwo muryango uvuga ko ubushakashatsi ukomeza gukora bugaragaza ko byibuze abantu mirongo ine bicwa buri kwezi kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka naho abarenga ibihumbi bine bakavugwa kuba bafungiye impamvu za politiki eloge wirikaneza yaganiriye n'umukuru wa prod pierre claver mbonima mu kiganiro cyihariye hari ijwi ry'amerika mukuru w'ishyirahamwe ya podayashi yemeza ko ibijyanye n'agataka na muntu mu burundi bandanya kunyuka nubwo ivyegeranyo bitangwa na leta vyerekana igihushana cavyo pierre claver mbonimpa asigura ko afise abantu ku rubuga batohoza badahengamye mu duce dutandukanye tw'igihugu aratanga uturorero tw'amatohoza akora buri kwezi mu bisata jejwe vy'agataka na muntu hamwe n'ak'abanyororo nko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ukwa kabiri ukwa gatatu nta na rimwe dufise munsi y'abantu mirongo ine bishwe ku kwezi ku kwezi ku kwezi ni ibintu by'ukuri jewe natanze amazina y'abantu mirongo ine na batatu bapfuye ku kwezi enda muri ayo mazina ntibanyere ku muntu n'umwe akihari kuko leta nabo nyine yafise ayo mazina irafise ayo maraporo nibanyere ku muntu n'umwe akiri muzima jewe ndetse mvuga yuko iyo raporo ari iy'ububeshi ikindi dushima icyago cyane dukwishyiramwe ya podaje iryaraba agateka k'abanyororo ku kwa gatatu guheze mu mabohero yose y'uburundi hariyo abanyororo ibihumbi cumi na bibiri nk'abanyororo bashika ibihumbi bine bose bapfungiwe imvo za politike kuva uburundi bubaho n'abakoroni bakihari gushika tonke indepandanse nta na rimwe amabohero y'uburundi yari bwajemwo abanyororo bashika ibihumbi cumi na bibiri ababayeho nabi n'aborohewe mbona impasa babegwa n'ibibazo bihanze uburundi kwirinda inzira zo gukoresha inguvu mu gutorera umutamatati injyawano ya kera yo muri mirongo icyenda na gatatu si cyo kimwe n'uyubu abantu barazi ingaruka mbi y'ingwano jewe ndazi ingaruka mbi y'ibigwanisho nta muntu ukwemera ngo naja n'ibigwanisho mu banyagihugu niyo aja mu kurwana naho irago agiye kurwana jewe n'ukuri hakagira umunyagihugu n'umwe apfa no muri nasiyo zindi tuzojayo uwo muntu uzopfa tumubabariye twari dukwiye kuraba ingene abanyagihugu bosubira kubana neza hakaboneka ingene igihugu cyosubira kuja mu iteka n'itekane na jewe nababaye nkabuze abantu mugabo inyishu si yo kugira ngo reka nje kwihora ngo reka nze gufata ibigwanisho cari ngo n'umwana wanje gufata igigwanisho ingwano ataramarizana nta nyishu ibije gutora iyo nyishu iyo mpirimbanyi ubu igitabo yanditse gisigaye cigishwa muri amwe mu mashure yo mu gihugu c'ububirigi isanga atawo kwihebura ko itazoboneka ino mu bubirigi hariho amashuri basigaye bakigishamo kugira abantu bamenye agataka kazina muntu bamenye ingene umuntu yitanga rero kubona bakigisha mu mashuri icyo ni ikintu naje kintera intege ndabona yuko intsinzi yanje ari iyo sinakoreye ubusa kuko rijya n'iteka kandi kiriya gitabo ntikizozimangana ku kibazo cerekeye amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mbona impamenyesha ko igihugu vy'ukuri gishoboye kuyitunganiriza kuko ritazoba ribaye irya mbere ivyo bikorwa mugabo agasanga icobaye ciza ari uko yokorwa habanje kuba ibiganiro kugira ngo abarundi bose n'abahunze igihugu bayitabire gutyo aba yatanga umwizero akanashimangira ahanura ko mu gutegura amatora seni wovugururwa ukajamwo abantu impande zose ziyumvamwo eroje urikaneza i buruseli ijwi rya amerika eroje wirikaneza tugushimire icyo kiganiro ugiranye na mukuru wa prodehash pierre claver mbonimpa ijwi ry'amerika riragerageza gushakisha icyo leta y'u burundi yavuga kuri ibyo ngibyo tubibutse yuko leta y'u burundi yahagaritse abanyamakuru b'abarundi gutangariza mu burundi no gutara amakuru ikanakura ku murongo wa fm ijwi ry'amerika tugeze muri tanzania aho bamwe mu bakobwa bari munsi y'imyaka cumi n'irindwi mu nkambi y'impunzi ya nyarugusu iri mu ntara ya kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania bugarijwe n'ikibazo cyo kurongorwa cyangwa guterwa inda bataruzuza imyaka y'ubukure bivugwa ko uburere bubi ubwisanzure burengeje no kutumvikana n'ababyeyi biri mu mpamvu zitera ibyo bibazo umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania ni james jovin yagiye mu nkambi ya nyarugusu kureba uko byifashe abana bararongoka bakiri bato bagatwara inda zikabananira kuvyara bakaca bayitwanwa n'izo nda ingorane z'abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi kurongorwa batarakwiza imyaka hamwe n'izindi zitandukanye mu nkambi ya nyarugusu cyane cyane ziri kubataye amashure abajya gusenya bagafatirwa mu ishamba hamwe n'abana baba barezi batitayeho abana babo indero mbi ukwidegemvya no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi bajya kurongorwa batarakwiza imyaka bamwe mu bana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi bahaye ikiganiro ijya amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari ikibazo kibahambariye cyane kubera hari na bamwe mu babyeyi bemera abana babo ko barongorwa kubera gukunda amafaranga rero ko nabibona mbona yuko ko abana bama baterwa inda hataragera ugasanga umwana ntakwiza imyaka ntakindi ugasanga ariko yaterwa inda kandi hataragera cyangwa nawe ugasanga agiye gusenya ugasanga bamufashe kandi yari umwana akiri muto atarageza uko biterwa inda urasanga nk'uko jana baramuteye indwara ya sida ugasanga arafashwe na sida cyangwa nawe ugasanga abarononekaye ugasanga aragwaye nk'indwara kanaka ikindi bemeje yuko hari ababyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora icyo nacyo n'ikibazo gituma bamwe muri abo bana bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga ingorane dufise ababyeyi baraduturubika cyane umaze kubona nk'ingorane z'umubyeyi wawe ukazi umubwira akubwira ivyo birakuraba amaze kukubwira nk'uko umuvyeyi muhera ngaho umushwana abantu bakaza kubahanura mugabo umuvyeyi wawe ntavyemere akavuga ati naho wogira gute jewe ntituzohuza mama nyene harageze igihe arambwira ati wewe naho wogira gute ntituzohuza ndagenda mu bitaro ntwaye umwana mutoya w'iwacu ngiye mu bitaro naraharahaye indwi ikwiye yaranzanira igitenge ciwe kica kiratakara yambwiye ati utanzaniye igitenge canje ntituzokumvikana mawe uwo munsi yaramfashe mu nzu arankubita amaze kunkubita naravyihanganiye nta na kimwe namusubije ndamubwira ati ma reka nzoje kukurondera igitenge cawe hanyuma ndakugurira ikindi ndakigusubize ambwira ati naho wogira ntutampaye igitenge cy'iwanje ntituzokumvikana umwe mu babyeyi bahaye ikiganiro ry'amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka ni uko mu nkambi hari ndera nke bivanye n'uko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana abana urumva turi mu kigwati turi mu kigwati mu burundi bari ku gatumba ku gatumba ugasanga abo bana nta mwidegemvyo usanga bafise mugabo hano uruja n'uruza rw'abana rutuma aha habiki baragiyeyo hajya habiki baragiyeyo ukaca usanga niko guta akaranga je novuga nti muri rusange mwikambi kweri usanga indero ari ari nke bivanye nuko niko tubayeho uca usanga indero atari nziza abana baratwara inda z'ibitwarire abana baraheba ishure ugasanga bagiye kwabigwa hariho ababigwa bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe yasabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana bana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cyibure zihera rwose mu nkambi ya nyarugusu rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba gusumba akitaho abana bacu twosaba nk'ikigo cya iyarase nacyo mu gihe abana bafise ibibazo baka kwirikirana neza neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutanga raporo ugasanga kumbi iyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure nk'ubu dufate akarorero hariho abana b'imfubyi abo bana b'imfubyi iyo dutanze raporo tuti umwana yagize ukwa hari n'umwana aheruka gutakara yaragiye burundu ni ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurere ko kugira ngo umwana akwirikiranwe byiza mu nkambi y'impunzi nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania Tanzania James Jovini ijwi ry'Amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu indimi gakondo hirya no hino ku isi zikomeje kugenda zitakaza umwimerere kubera amagambo y'indimi zo hanze akomeza kwinjizamo kwinjiramo uko imyaka igenda ihita hari n'izimaze gucika burundu mu rwego rwo kugerageza kurengera ururimi rw'ikirundi abahanga mu rurimi rw'ikirundi barimo kwegeranya inkoranyamagambo izasobanura amagambo y'ikirundi mu rurimi rw'ikirundi iyo nkoranyamagambo nirangira izaba ibaye iya mbere yanditse muri ubwo buryo mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye mu kanya na professeur ferdinand mberamihigo wigisha ibyerekeye indimi zo muri afurika cyane cyane ururimi rw'ikirundi muri kaminuza y'uburundi bavuganye rero ku by'iyo nkoranyamagambo atangira amubaza uko ururimi rw'ikirundi rwifashe muri iki gihe icyo twavuga ukuntu ururimi rw'ikirundi rwifashe mu bisanzwe ugereranije n'izindi zo muri afurika twavuga yuko utamerewe nabi cyane kuko twamenyesha yuko hariho indimi zimwe zimwe zidimangana hari indimi zitari nke haba muri afurika haba muri aziya haba muri amerika y'epfo eka n'iya ruguru indimi zirazimangana kubera bishyika ugasanga hariho akarere kahora kavugwamo ururimi kanaka hanyuma hakaza izindi ndimi zirusha kumbure zirusha ingufu kubera abazivuga kubera uruhara zifise hari mu gace usanga izo ndimi kavukire zimwe zimwe zazimanganye ku kirundi rero siko biri mu bisanzwe kenshi ururimi rumaze kwandikwa ruba rumaze gusindimanga kuko n'izitarandikwa rimwe rimwe zirayisimba mu bisanzwe muri afurika hari indi indimi nyinshi zitarandikwa mugabo zikiriho zigerageza kuyifata kugira ngo zigume ari indimi nzima ikindi twavuga rero tuti ikirundi kiracyifashe ni kubera yuko gikoreshwa mu nyigisho iyo n'iyindi ngingo bafatira ko kugira ngo barabe ko ururimi ari ruzima cyangwa rugeramiwe kubera yuko iyo rukoreshwa mu nyigisho ni ukuvuga yuko abakiri bato baragwiga kandi rurakoreshwa mu kandi ni ukuvuga yuko ruba rukoreshwa mu bindi bisata bisanzwe bitari ibisata byo kurubuga gusa ni ukuvuga yuko rushobora guhererekanwa mu runganwe rumwe rumwe rukaruha urundi runganwe hanyuma ikindi kuba hariho ibitabo bimwe bimwe bimaze kwandikwa mu kirundi bashaka ibitabo bizwi mu makungu mpuzamakungu hariho nka bibiriya iyo nayo nyine barayifatira ko hakaba n'ibitabo bimwe bimwe bimaze guhindurwa mu kirundi ni ukuvuga ko umuntu ashobora gusoma ikirundi gusoma ibitabo bimwe bimwe mu kirundi icyo nacyo nyine n'akarusho hanyuma mugabo mugabo twavuga yuko hariho ibintu bimwe bimwe bidatezwa gukorwa kugira ngo ikirundi kibe kirushirize kugira ubuzima kifate neza aho ni nk'ibyerekeye gukoreshwa kungurukana bumenyi kuko murabona ubu uruhara ingurukana bumenyi ifise mu guhanahana ubumenyi no mu guhanahana no mu migenderanire y'abantu kiriko n'ibyo mugabo ntibishemeye hanyuma ikindi ni ukuba hariho nk'ama eresi ari mu kirundi nabyo nyine ibyo biriho ni byiza mu kubikomeza cyane cyane hakaba no kuba rero ikirundi cyokoreshwa mu buhinga bwa none nko mu byerekeye kujya tubibona mu zindi ndimi ushobora kujya kungurukana bumenyi ubwo nyine ukagihindura mu cyongereza ukabona ngicyo cyangwa ukagihindura mu giswahili indimi zimwe zimwe zo muri afurika igiswahili mu gihawusa ugasanga rero ibyo biratuma ururimi ruba ruzima murumva ko twavuga mu ncamake tuti ikirundi ni ururimi ruzima n'ibyo mugabo kubera yuko ari ikirundi yuko ari ururimi ruterura akaranga k'igihugu byari bikwiye yuko no mu byerekeye ubuzima bwa none ikirundi kibaho kurusha uko kiriho hanahana amakuru bwa none ego ariko umuntu arabye nko mu bakiri bato urasanga urwo rurimi bataruvuga neza batanaruzi neza cyangwa bakaruvanga n'izo ndimi zo hanze muri make nike mubona cokorwa ku bakiri bato ego cyane iyo ni ingorane kuba ikirundi kivangwa n'indimi zo hanze ariko nk'uko tubisanga ni kubera yuko mu bisanzwe izi ndimi zo muri izi ndimi mvamahanga indimi z'inyaburaya usanga zikoreshwa mu bisata byinshi ugaca usanga rero umuntu ufashe umunsi kuva mu gitondo gushyira ku mugoroba ugasanga ariko ahura n'indimi mvamahanga umwanya munini dufate nko mu ishuri ugasanga hafi atari n'ikigo dufate nk'uwiga mu mashuri umaze kugira mwaka wa gatanu wo mu ishuri kubandanya ugasanga atari icyo kigo cy'ikirundi gusa ahanini ari mu ishuri yumviriza igifaransa gusa ibyo rero ntibishobora kureka kugira ingaruka kuko rwa rurimi yamaze amasaha yumviriza rurateba rukamwinjira mu bwenge hanyuma ugaca usanga agiye kuvuga ikirundi arabivanga ishokorwa rero n'igiki ni uko byoshika hakaba inyigisho zimwe zimwe zijya zigishwa mu kirundi wosanga ibyo bintu bigabanutse kuko mu bisanzwe nk'ubu ngiye kuvuga ibyerekeye ubuhinga kanaka ibyo mu buhinga byose kubera ndabyiga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nta kundi ushobora kubivuga nk'ubu niko ndavuga ingene ingene izuba rihagaze ugereranije n'uko isi n'uko isi imeze dufata ibintu nk'ibyo ukwezi ingene kwifashe gutyo gutyo ibyo ndabizi mu gifaransa nicyo gituma ngiye kubivuga naho n'abandi ko ndabibwira umurundi atazi igifaransa asanga byanyoroheye kubivuga muri rwa rurimi nabyizamwo ariko igifaransa cyangwa icyongereza nashaka kubabaza hariho ibihugu byinshi bishyiraho ibyo bita akademi navuga ko ari nk'ikigo cyo gukingira indimi hari icyo cyiyumviro cyaba kiriho cyangwa icyo kigo mu burundi icyo cyiyumviro aka mu burundi twakwishimiriza kubera yuko mu bihugu byo muri afurika uburundi buri mu bihugu bya mbere byakiyumviye kuva bukikukira mu burundi mu mategeko amategeko ya mbere yashinzwe n'umwami kuva uburundi bukikukira harimo ugushinga urwego nshingwakirundi rwari rushinzwe bari barushinze patiri ntaho kajya ariwe nk'uko mubizi yari yazanye yari yabaye arinjiza inyigisho z'ikirundi mu mashuri akiri mu mashuri y'igipatiri kuko icyo gihe amashuri menshi ay'abapatiri ayibeheye imana hanyuma rero mu cyiyumviro na leta iragishimira iragishimangira hanyuma rero niho burundi bwikukiye umwami yaca amushinga gutwara urwego rw'abakingwakirundi akademi rundi mugabo rero ubwo rwego ntirwigeze ruronka uburyo bushemiye bwo gukora barakoze ibikorwa bitari bike ibikorwa bimwe byitohoza ku byerekeye ikirundi n'imico y'ikirundi mugabo kubera uburyo butigeze buboneka bukwiye ni ibyo bifuza gushyika ko niba babishyitse ko hanyuma twavuga yuko nko mu mirongo itandatu n'indwi bisa n'uko rutari rukibaho n'ibiro washaka ku ntwaro ya repubulika n'ibiro bari bamuhaye baciye babimwaka hanyuma mugabo ejo bundi mu bihumbi bibiri na cumi na kane niho umukuru w'igihugu yasubira kandi gusohora itegeko itegeko ni nomero ijana akarongo gahiritse ijana na mirongo umunani n'umunani ryo ku wa mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi k'umunani mu bihumbi bibiri na cumi na kane rugena urwego rw'abashingwakirundi akademi rundi amategeko ariho n'ibyo mugabo urwo rwego ntirurajya mu ngiro ntirurakora kubera yuko amategeko aherekeza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ntarashingwa n'abarugize rero kuko ayo mategeko niyo yari gushinga ingene abarugize batorwa ajaho nicyo gituma tukirindiriye yuko urwo rwego rushyirwaho murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise ndayizeru uratwumva ndabumva cyane jewe nitwa daniro ndayizeye mbaye mu nyinga muri komine giteranye Ufise- muri zone ya ruji ufise ikibazo i- canke icyumviro rero iki cyiyumviro nshobora gutanga ko kuri ibyo bijyanye n'inyandiko z'ikirundi yego rero nubwo mu burundi turabye kubingene byifashe ku rurimi rwacu biragaragara neza na neza yuko ururimi rwacu rurimo ruragenda rusubira inyuma bivanye n'ukungene urwaruko rw'ubu rutura usanga rutwika ikirundi cyacu kavutse usanga bafata nk'igifaransa ikirundi igikwayi usanga byose barimo barabivangakanya usanga abana b'ubu bakuru ubu baravanga indimi usanga ikindi cyose bakora babigira mu zindi ndimi batangiye kwiyumvira cyane usanga ikirundi cyacu kirimo kiraka agaciro kuko nyine mbona iyo ngingo leta yafashe yo gusubiramo ururimi rw'ikirundi ibufasha neza na neza urwaruka mu kubera rukunda imigenzo y'ikirundi usanga urwaruka rwitamo neza na neza iby'ikirundi usanga bari- ba- ba- ba- muri byose bakora babikorana ubucuti ubwi- ubwiyo bw'uko nyine burundi usanga ntibakeneye usanga byose babikorana mu mizero bivanye n'ukungene ibiyumva mu gihugu cyabo usanga igihugu cyabo baracyumvamo neza cyane ubu nkungene mbona rero byogenda leta yobinyanya neza mu kuzana judikisiyonere kugira ngo ifishe urugoroka rukuru ubu kwitaho igi- ikiri ururimi rw'ikirundi kuko neza na neza biragaragara nko mu myaka iri imbere nk'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo na mirongo itatu ibyo usanga na neza na neza cyagikozwe ururimi rw'ikirundi rwataye agaciro nibyo yuko leta yobikora amaguru macogera ururimi rw'ikirundi rugatwe agaciro murakoze cyane turabashimira murakoze tasiyo nawe nyine ari ku murongo wa telefone tasiyo uratwumva ndabumva cyane irindi zina aho uri nitwa mugiraneza sitasiyo ndi hano i kigali mu rwanda yego mufise ikibazo canke icyumviro Eh, cyari ikibazo yego mu by'ukuri ni urusibye n'ikirundi n'ikinyarwanda umuntu abona ariko biri kugenda kuzima kiri kugenda eh, mu myaka iri imbere kizaba cyarazimye ukuntu none iki- ikibazo nagira ngo mbaze umutumirwa ese ko tubona haba abanyamakuru n'abayobozi bagenda bavanga n'izindi ndimi babona abayobozi babiterwa n'iki cy'abanyamakuru kwaba ari u- wenda nabyita kwirata ko ba- bazi izindi ndimi cyangwa wenda haba sinzi sinzi mbese atubwire impamvu abona bavangavanga indimi kuko kiri biri mu bintu bya- bizatuma zizima murakoze reka Nawe arishu murakoze.
mumwishure eh, Ferdinand aha ego murakoze uwahamagaye ubwa mbere eh, yavuze ibyerekeye eh, gukomeza ikirundi ara- eh, ara- arashimika ku kuntu eh, ari ibintu bihambaye ikintu gihambaye cyane kuko murabona ururimi eh, ni- ruri mu karanga k'igihugu Eh, ariko turetse ibyo byo kuvuga ngo na karanga gusa eh, ururimi kandi turarukoresha mu nyigisho Eh, nicyo gituma gukomeza uriko urakomeza ururimi kavukire uba uriko urakomeza akanovera k'inyigisho kuko bituma eh, abantu bategera neza bafite amajambo atomoye bakoresha muri ibi n'ibi bituma kandi eh, a- akaranga k'igihugu eh, kabandanya ari kazima kuko ururimi eh, ni ukuvuga umubyeyi aru- aruhaye umwana eh, ni- ni- ni ragi ni ragi aba amuhaye nicyo gituma rero birakenewe cyane yuko eh, ururimi ruhabwa eh, agaciro eh, kandi biraboneka yuko hariho ibintu bimwe bimwe bi- biriko birakora ku bantu abantu bashaka mbere n'abarongozi bakumva yuko ari ngombwa yuko ururimi ruhabwa agaciro eh, yuko hari ibintu bimwe bimwe byahora bikorwa mu- mu gifaransa no mu zindi ndimi bikorwa mu kirundi usanga rero hageze kuvuga ikintu kijyanye n'ubuhinga ataryo tuzi
nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu aha niho ibyo kuri iyi saha tubisubikiye tubashimiye ko mwaduteze amatwi tubararikira gutega amatwi amakuru yacu ataha Uh, justin yari ku buhanga bw'ibyuma fasil gabe ari ku bugenzuzi bw'ibiganiro ayo makuru yahagarariwe na edi rwema naho ngewe ndi jeffrey mutagoma uri kuri mikoro twese tubifurije gukomeza kugubwa neza